welcome back to olive tv my people. you remember say everybody dey shout for this country say wetin be the usefulness of di subsidy wey be say ah the government dey shout say subsidy subsidy subsidy And so the department of petroleum don't talk. They don't tell all nigerians say if the government should remove the subsidy from petrol e tok say you know say we buy fuel for 162 naira now we dey complain He to say if the government should try and remove the subsidy from petrol, he to say we go to buy fuel for one thousand, not per not by gallon, one thousand per liter. He to say if the government should remove the subsidy, imagine. We never say this. Now the same subsidy we be saying that the that, that, that, that this government that time we talk in a scam. So and it's not, listen, and the government they plan say they want to remove subsidy from petrol very soon. And so the Department of Petroleum Petroleum say make governments not try and say if they try and say the thing will affect on Nigeria. Can you imagine when we did, if we did buy fuel for one thousand naira? Can you imagine that hardship? <laughs> Can you imagine what's going to happen? They will to ask this man Awal. Let me say that be the <laughs> be the uh, head for that thing e don ask am say okay wetin we fit do wetin we fit do to stop this price subsidy or to make or to to to to to limit the fuel price to one sixty-two so him talk say make all nigerians stop to dey buy pass petrol say there some people wey wey be say dey do black market dem dey carry fuel come from abroad so dem go pass am through <laughs> through one way wey be say no be dem wey say make dem stop to dey do am say if dem stop to dey do am say the government go limit the petrol price for one hundred and sixty-two naira wey be say im dey i know i know say na every month the price of fuel dey always increase for dis country i know say for the past two months now three months now the fuel the di di price of di of this fuel don remain stagnant for one sixty-two naira so they don tell us their plan you know i know say this government na style by style they dey always use to tell us their plan but we no dey get we no dey ever get when they wan raise the fuel to one city two they compare us to one country like that to to saudi arabia so now they don get the plan of increasing this fuel to one thousand naira per litre they don dey now they come dey tell us say na the first subsidy say they wan remove first subsidy we know say if nigeria no talk play by play i go increase am to thousand naira come imagine wetin go happen to dis country and we get some nigerians wey be say dem no fit afford three square meals again in fact no more three square meals in nigeria again don become two in fact no more two again don become one and a half square meal per day wey we say people dey chop we come imagine if we dey buy am one thousand naira transport transport transport say thief here say we say we dey run this marriage before Ah, Everything go high. Food go high. Everything go high. And some bandits they collect something million naira. He come talk say this man Awubalu come talk say Nigeria cannot afford that kind of money again to dey subsidize the fuel again. And we get money. Nigeria get money. We get money for this country for to ban Twitter and we spend one billion every day i con dey imagine that kind of money wey we dey use to subsidize this fuel why we no fit use am do our petrol do do do do our refinery for dis country our leader no dey ever think of this refinery at all at all they no dey think of it at all at all very soon now they go give uh, dangote They go give am the license only dangote license to dey sell fuel for us for this country and na the amount wey be say dangote call am na him go dey buy am It, it, it, it, they, they call them one million. go could buy them 1 million. And people will steal. For this country, our body they always quick to the seriously no matter what our government do our body they always quick to the adapt that means say no matter where we dey for this country we dey no matter sufferance far be say we dey see for for for for for other country our body dey always quick to adapt because say nigeria sef anything wey our government do we always quick to adapt we talk say wetin we wan do wetin we wan do wetin we wan do now now tell us their plan now one thousand naira per litre no problem na because say dem dem no dey face wetin we masses dey face for dis country see wetin dey happen let's move on to another headline see you bye.